raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo nuura alhudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana islaamaatii fi jaarmee bultiiti jalqaba irratti jaarmee bultiitiin eegalla murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti dachaana.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوان مسلمة سبخنكو إلمان بيا بكما جرتن شوفت لقيفتو تهردو فوتا تي في نور الهدى إجتو تدي iyyannaa karaa daandii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaadha. Walumaa galli keeysanuu warreen proogiraama kana gartee irraa qooda fudhattanii iyyannaa ergattanii fi warreen waan ergamee deebisaan godhamu kanarraa qooda fudhachaa jirtan cufti keeysanuu walumaa galatti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. iyyannaan duraa ta warra gartee riqicha sunnaatii akkuma gartee aadaa godhannetti. Iyyannaan duraa iyyannaa obboleettii teenya takkaati. Mee dhaggeeffadha. Akka jettu obboleettiin teenye tun ani fedhii rabbiitiin bakkin itti dhaladhee hawaasni kiyya gartee oduma saba Oromoo taanu oduma ammallee akkuma san saba Oromoo keessaa muslima taanu. ummata gartee maqaa islaamummaa malee islaamummaa irraa waa takka hin beeyne ka isaanii fi kaafirri namni diin hin qabne islaamummaa hin qabne adda hin beekamne. Namni tokkollee namni isaanirraa ka'ee rabbiif jecha adda lafa kaayu hin jiru. Tanaaf jecha hawaasa kanaa keessatti waan hin dhaladheef jecha islaamummaa irraa waa takka illee waan hin beeku hin jirtu maqaa malee. Ammoo odumaanan biyya jiruutii abbaan kiyya gurbaa tokko wallaalaa diinirraa isumaan beeyne akkuma hawaasaatti kan islaamummaarraa illee humaan beeyne kan salaanni tokko duba isatti in heerumsiise. Eega gartee wajjin jijjiiranneen boodatti gaa obboliin bakka kanatti ni haana godhadhe teetumaan biyyaa bahee fi wajjiin teenyallee wajjiin gallellee hin dubbanne garuu gabaabinumaan eega isaaf ni haana godhaniin boodatti sababaa gartee jiru gaa mana keeysaatiif jecha haala kanatti jiraachuu hin dandeenyu je'ee ani biyyarraa bahee abbaa manaa san dhiise. Eegaan biyyarraa baheen duuba abbaa mana kiyyaa kana waraqaa faskiidhaa fudhadhe. faskii tanaas biyyattiin galee fudhee biyyarraa hin biyya alaa taa'eetumaan fudhee warra keenyaan naa fuudhee anaa harka jalaan ergatee fudhatee waa takka illee waan ibsitan qabdu obboleettiin haa ta'u walumaa galattu wanni sababaaf kana fudhachuun na geesse eegaan alaa baheen gaa islaamummaadhaas waa baradhee nikaan akkasaa kunis hin jiru. warri keenyaas gurbaanis inninis hin salaatu nikaan kiyya hin jiru jeetiin faskii fudhadhe. Duuba eegaan gartee faskii kana fudhe boodaan gurbaan kunillee waan takka taniin ani faskii godhedhellee irraa humaan beeku irraa hisquban qabu maxaraan ani gartee iyyannaa durfadhee qaadii dhaqee isarra kaayee dhiheessilleen hin jirtu. Duuba gaa ani hiriya tana eegaan ala baheen boodatti rabbii kiyyaas kadhachaa diin barachaa akkuma san rabbi yaa rabbi gaa. Bultiin duraan jaarisan akka ani itti jaare ni beektaa haraamina na hojjechiisinii. mee yaa rabbi jaarsa gartee diin irra na jabeessu tokko yaa rabbi naa kenne jeetiin rabbi kiyya kadhadhe akkasumatti rabbiin kiyyallee naa owwaate naa qeebalee gurbaan tokko gartee kadiin rabbii qabu na barbaade akkasittiin karaa warra keenyaa qaceelchee abbaa kiyya dhaqee akkasittiin kaanu godhe amma wanni gartee gama keeysan na fidi mee dubbii tan dhaggeeffadhaa. Nikaan kiyya ka gaafa duraa abbaan kiyya gurbaa kanaana hidhe. Kaniin ammoo nikaasaa faskii fudhisan jiramuun jiru. Qalammee isaa nikaan kiyya ka jaarsa boodaa kunu akkami. Wanni jennu maal in laa hawla walaa quwwata illaa billaahi uma jenna garte. Ta duraati yaa intala muslimaa dhaggeeffadhu. Ati eega ala baate. Wanni gartee ibsa tokkollee wanni goote. biyya deebi'eetiin abbaa kiyya kana faadhaas haala isaan itti jiran arkee jijjiiramuu dhaballee jijji hin jijjiiramnes waan ibsitan qabdu. Haa ta'u walumaa galatti meeta duraati rabbii keetiif galata galchii agartee uummata kanarraa idduudhaas argamsiisee ala baatee islaamummaa waa barattee duuba arra'an tana fuudha kee fuula gartee ganama fuudha. abbaan keessi kenne san dogongora jettuu beeyte. Yaa gabritti rabbi, ati eega biyyaa baate amata hanganaan ala tureessin ibne. Maaliif odoo amata hanganaan ala turee kana ibsite uummanni kun ati immoo diin hin qaban jettu kunilleen si duubaa qaceeluun saanii ni malti. Ammoo yooniifi ka biyya deebitee abbaa kee kanaas haaluma dur atitti beeytu ka ibaadaa rabbii salaata matumaanuu. irran buufne tahuu beeytu sanitti haaluma sanitti ka gandii kun jiru cufti jiru ka gurbaan kunis ka si fuudhe haaluma sani jirutti eega beeyte qaadii dheyxee gurbaan kun nama kanaati diin hin qabu an intala muslimaati yaa gurbaan kun gartee takkaa shahaadaa qabatee qaceelee diinsaa qabachuu takkaa kana hiiku jettee qaadii irratti waan dhiheessiten qabdu. isuma ni haasaatuun jiru jettu kana gubbaani deebitee waan lammeeysaa laaqqatte. Waan nama ajaa'ibsiisurra abbuma keessan ka diin hin qabu jette ka booda gurbaa saaliha diin qabu kana rabbiin sii kenne isuma saniin ammaas ni na godhi jetteen. Dubbiin tekkatti wal faalleeysitu laalme eega duraanuu abbaan kiyya akkasii jette. abbaa kee kana deebitee abbaa keetii ibaadaa rabbii qabatee qaceelee agayoo agartee isa kana gartee ni kana godhiif yoo jette taate dubbii dhugaati rabbiin sirra haa qeebalu ni kaan gaafa duraa si godhe san kasi godhe baaxili kan ammoo booda eega ati ifiifuu qaceele ni kaa si godhe ni kaan boodaa kuni sahii ni kaan boodaa sahii. shahaadaa booda wanni muslimni himatu ka duraa shahaadaa booda salaata shanan namni salaata shanan hin qabne dhiiraa dhalattis akkuma nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam alcahdu alladii baynanaa wa baynahum tarka salaa tarka salaa wanni nuu fi mushrika waaqeeffata kaafira waan je'amu cufa fedhee protestaantii ortodoksii haa ta'u wanni muslimaa fi jara kanaan adda beekamnuun salaata qofa jedhe salaata dhiifnaan jara kanaa wajjin namni tokko ta'e hadiisa sahih duuba tanaaf jecha dubbiin tee wal diidee jirti yoo gurbaan abbaan kan kee qaceelee gurbaa boodaatiif ni kaasee godhe ni kaan sahiha jedhe abbaan kan kee ammoo kanuma gaafa duraa haati beeytu san. oduu odoo namaan oduu namaa hin tahin gurbaa kanaaf kanuma jallin abbaa kee beeytu ni kaana godhi ka jettuun taate ammallee ni kaan saan jiru abbaan kee ni kaase godhuu hin danda'u wanni sirra ture maalre qaadii dheyxee ni kaa'eef godhuu sirra ture duuba karaa durattu haruma cufattu nikaan ati himtu kun cufti kammaat himtutti haxaadha faskiin teetiis haxaa dogongora guddaadha karaa rabbii keetii deebi'i yoo abbaan kee haaluma sani jiraate ka gurbaa boodaa kani kaasi godhees inni rakkina hin qabu qaadii dhayxee nikaa godhachuu dandeessa. Nikaan abbaan kee booda si godhees hin jiru. Ka duraalleen hin jiru. Garuu yoo warra keeysan cufa keeysa deebitee adeerranii ilmaan adeerranii ka jiraatan taate warreen diin rabbii qabu karaa san garagaltee isaanin nikaanaa sirreessaa jechuudha dandeessa. Oloo ilmaan adeerran keetillee kan silaasi fuudhuu danda'ulleen nikaasi godhuu ni danda'a. Yoo san cufti akkuma ati jettu kanatti kan namni tokko adda galtee rabbiif lafa kaayu hin jiru jettu kana isaan firrumaa dhiisi warruma keeysan keeysa kakkasii kan jiraanne yoo ta'e ani yeroo ammaa keeysatti biitti walii galtee takkasii sannuma jirti hin na biratti hedduu shakkii guddoo jira yeroo ammaa keeysatti rabbii kee sodaadhu rabbii kee sodaadhu waan gartee ifii murannaa qabdu kanaan tottolfadhee mi'eeffadhee karaa fedheen muraada kiyya guuttadhaa hin yaadini si durri qabriidha si durri du'a ilmaan keetiis diqaalaan godhini karaa haqiqaa dhugaa deebi'i abbaa keessaniis akka gartee inni karaa rabbii sii deebiisu badhu jaarsi kee ka duraallee yoo qaceelee jiraate si galaa isallee hubadhu walumaa galattu ibsirreeysiif qulqulleeysi rabbiin akka irra caaluu si haafiluu siin jennaa obboleetti ta'e. iyyannaan lammeeysaadhaa ta warra gartee egaa akkuma aadaatti riqicha sunnaati mee dhaggeeffadhaa obboleetii obboleeyyan kiyya akki jiru obboleessi keenya kun obboleessi keenya kun eega gartee rabbii nuu kadhateen boodatti rabbii du'aa isaa isarra haqee balu gandumaan jiru kana keeysattiin ganda keenya keeysa gosatiyya kan taniin keeysa jiru kana keeysaayin intala takka arkadhe mee dubbitan dhaggeeffadha gandumaan itti dhaladhe kan shanyiin gosti tiyya jirtu ganduma kana keeysa hin gosa tiyya ta'e keeysa intala takka arkadhe intalti tuni duuba qacelloon naa taate fuudhuudhaaf garuu rakkoon guddoon bakka tana jirtu aadaa gosti lammiin teenya qabdu takka ta ajaa'ibaa jira suni maali gosti takka wal keeysa deebitee waliin fuutu shanyiin teenya waliin fuutu. Iddoo yoo inuma wanni kasii butiinsaa fi dogongoraadhaan yoo arkamtallee manguddoo wal geesseeti jara kana adda baasan. Akkasumaanuu aniin kun duuba haala gartee gosti teenya hojjettu kanarraa garaan koona gubatee akka dogongora ta'u beekee waanin seenaa hedduu dhagahu ilmaan adeerraniitu wal fuudhuun halaalii waanin beekuuf jecha. waanin godhus wallaalee garaan kiyya odoo na gubatu aadaa gosa shanyii teenya tanaa gosa teenya tanaatiin balleessa anaarraa mataa kiyyarraa eegaleetiin waan kana hojiirra oolcha je'ee anaa barataa barnoonni kiyyalliin xiqqaadha waanin danda'uun sossoha godhee duuba intala tana intala takka filadhe intalaan filadhe tana duuba akkasittiin isii tana dubbisee gara siitiillee hayyama eegaan argadheen boodatti obboleeysasiidha kan gartee diqqo shurufkaadii hin qabu isa kana dhaqee dubbadhe akkasitti duuba naan jedhe obboleeysi yoo dhugumaan jayna taatee nama murannoo qabaatoo taate ani ammaan ni kaasii guduunfaa naan jee yaa jara keenya akkuma beektanittu gurbaan kun ka warra isaanii kana tajaajilu isa kana eegaan tinnisa ha isarraa arkadheen boodattiin mana isaanii dhaqee akkuma gartee nama gartee waa nama lallaaluutti ija qulum-qulum godhaadha intala tana gaha uummanni keenya silaa waliin lagatuu bishaanii fi hojjaa walii kennanii intalti bishaan naa fiddee akkasi gattaa'e ijaa sirra baasee dubbii tana tuqeen hayyeesiin fuudhu fedha intala adeera kiyyaatiin jeen adeerallee migaa adeera gosaati akkasitti isiilleen tole marabbaa naan jette nuti walii galle duuba. duba dubbiin tuni gurbaan kun waan kanaaf dhufee isii tana fuudhuu fedha jechuu dubbiin tun deddeemtuu dhageenyaan abbaan gartee intala tana tuni gartee gurra kiyyarra na yayyaatu gosti teenya wal keessa deebitee wal fuudhu mana kiyyarraa eegalamuun waan gurra kiyya kanarra nayya yaanee jedhe. duuba tanaaf jechaan yeroo tana gartee obboleessa siidhaa kana na bira jira ka gaafa duraa na jeennoomse isa kana milledhe innilleen abbaa isaatiin isuma bira taa'e ani intala tane niin heerumsiisaa je'ee abbaa dubbise walumaa galattu gurbaan kun abbaa bira taa'ee jecha kanaan na gargaaraan jechi kun hedduu na jeennoomseetiin akkasin lafaa ka'ee waan maharii jedhamus barbaaddadhee qopheeffadhee intala tana barbaade isitti dubbadhee aadeetiin ani mahariidhaas akka aadaa sii qopheeyse ammoo waan barbaachisu cufa gartee huccuullee sii bituu hin danda'u ani waa nama dhabaadha ani si fudhni kaasi godhee mana si galfachuun fedhaa jeen akkasitti dubbii waa gartee dhalaan diqqee diqqoodha waan ja'an hin qabdu umriin siileen amata kudha shan taatu ani waan akkanaa ni yaaddii yaani kanuma tollee mara tol marhabbaa jettee na jala deemtuun see ani eega na fuudhuu feeti nuu gartee gosa takkaa nuu waliin fuune na fuudhuu kiyya si hayyame harka kiyya kana irratti ilaal kasaa ilaal farankaa cabxuu irraan irrifne maharii tiyyaa fi waan hin huccuun bitadhu harkarra na kaayu san irratti hin seeru manaan jette duuba saba bakka kanatti hedduu mudhiin na cittee. asii ka'ee aniin kun nama dadhabaadha yoon ka'ee waan kana warra keenyaan mari'adhe warrummaan keenya kunuu na garagalee isii tana na dhoorkuu fi na dura dhaabbachuullee ni maltii je'eetiin obboleessa kiyyaa tokko obboleessa kiyya tokkoon tuqe. Obboleessi kiyya kunis kabaasaati ittuma gadhiiseeti barsiisota mana barnootaa isaanitti dhaqee walitti qabee jarri kun cufti gosa takka akkasitti obboleessi keenya bargaa waan dur hin jirre baasaa jira kunoo intala abaluu abaluu fuudhuu fedha nuti gosti teenyatu waliin fuudhuuti akkam jettan jeen. Jarri cuftii afaanuma tokko arraada tokko wal ta'ee wallaahi gartee nuti gosa shanyiin takkaa waliin fuunu intala tana fuudhuutti isan jeynoomsinu irraa fagaadhu jennaan ijaanii jarri cufti walii gale. Obboleessi kiyyaa fi isaanis har tokko tahan. Amma gaafa jarri har tokko tahan ani ammallee wooma gosa balleessantu waan na keessa jiruuf jecha tolees isiniin hin jiru niin godhaas hin jiru jeetumaan biraa ka'ee deemi. Ammoo dubbiin gaafaan akkana jiru kanarraa amma yeroon iyyannaa isin durfadhu kana amma tokkootu na dabre. Ani immoo har'an tana umriin tiyya amata soddomiif wayi. Akkasittiin mee karaa biraatiin sosso'a godha jee obboleessaa isiidhaa. dhaggeeffadhaa mee obboleeyyan kiyya obboleessaa isiidha xiqqaa dhaqee duuba obboleessee xiqqaa dhaqeetiin obboleessee xiqqaadhaan aboo waan akkanaatiitu rakkoon na mudate waan akka waaniin dur hin dalaganiin dalaga je'eetiin gosa teenyarraa obboleettii teessan xiqqoo takkanaa takkanaa san waltaanee fixadhe mee karaa keetii waan na gargaartu intala tanaan ni kaanaa godhuu fedhaan jeen mee dhaggeeffadhaa jara keenya. ammallee obboleessi keenya kun hanga ammaan tanaatti intaluma gosaasa tanaan hojiirra oolchaadhaaf barnoota diqqeenya qabuudhaaf wajjin mee sadarkaa inni deemaa jiru laala. Akkasitti duuba gurbaan akkinaan je abbaa keenya dhiyootan haadhaatu gartee haadha isaa du'e tanaaf jecha obboleeyyan kiyyaa wajji obboleeyyan isaati wajji illee xiqqoo wal dhabiinsaa jira du'a tanarratti. abbaan keenya akka waan jijjiirama jiruuti karaa islaamummaa kana qabatu qajeella qabna amata kanas hin danda'u amata dhufu yoo taate malee waa takka sii godhuu hin danda'u ammoo ati hagasitti kurfaawi waan addunyaallee xiqqoo waan barbaachisu waan abbaa keenya kanaan sossobnutti kaninu sanis kurfeessi akkas naan jee sanirrattiin duuba aboo ani wanni niin gartee kurfeessu takka illee hin jiru wanni niin gartee naaf intalti wal taane. yoo gartee hanii na gargaartu taate amma na gargaari yookaan ammoo gaafaan qophaa'een sitti dhufa garuu ni humanaa godhi ni haa jaartii tiyya jaja'ee abdadhee haa taa'u deebisaan lakki ni haa si godhu hin danda'u hamma wanni san gartee harkarra na geessee waan jettu hojiirra oolchitu akkana jaa obboleessa keenya. waan akkanaan na budatee mala maal yaaddanii yaa riqicha sunnaa jedha yaa obboleeysa keenya ta duraati wanni gartee rabbii keenya gammachiisu tan gartee namni diin qabulleen sirraa jaalatu waan dandeeysuun aadaa ummata keeysa jirtu tana badii tana yoo rabbiin ji'eniin jijjiira jettee yaaduu waan nama gammachiisu garuu dhiirinni bakka tana jiru dogongori guddaan ati qabdu aniin kun nama barataadhaa jette barataa ta'uu himuu keeti wajjin barnoonni kee xiqqaa ta'uu ibsite waan kana keessatti culamaa'iin beekamoonni warri gartee beekomsa gayaa qabu kan jechi isaanii gartee dhagayamu culamaa irraa nam tokko akkasii wajjin jiruus ka isaaniin mari'atte hin qabdu taakka akkuma san manguddoo biyyaarraa warreen gartee jechi isaanii dhagayamu kan ganda kana keessa bira dhayxee waan kanamee fuudhaa fi kana cufa gosa maqaa fuudha maqaa dhabuun duratti aadaa tan akkatti akkatti jijjiirtu wanni isaanii wajjin haasawiti takka hin jiru. Lama sadeessa humna sadeessa warra hojii mangistii qabu kan ammoo gosa lammii tanaa ka garteen gandilleen kabaju ka waa jejjeellee qabee hidhuu danda'u namoota kanaallee tokko waan isaanirra geessee isaanii wajjin haasawite tokko ka sibira hin jirre beekne. ilmee teetii waliin qabdee cufa isaanii tokkollee amansiisuu hin dandeessu. Garuu gaa guddinni bakka gartee irrinni guddaan odoo beekumsa qabaatte seenaa nabii keenyaatu sirra dhufate. Seenaan nabii keenyaa alayhi salaatu wassalaam haga makka jiru keessatti amata kudha sadeessaa kudha afreessatti keessaa bahe. Haga kana keessatti aadaa takka gartee aadaa takka ta islaamummaa keessatti uumamte tan gosti lammiin godhate takkaan balleeyse je'ee odoo makkaa kana keessatti balleeysuu takkaan yaadin odoo ifiifuu deebi'ee waan san haga rabbiin aayata buusee isa kana waan kana akka balleeysun godhin nabiin rabbi akkuma ummanni qureeshii ilma barcumaa godhatanii nama tokko gurbaa kana kunoo ilma godhe jedhanii manguddoo yaamanii barcumarra kaayanii ilmeeysanitti Zayd ibnu Haarisaadhaa nabiin rabbi Zaydii Muhammad godhate. Zaydii godhate kana deebi'ee intaluma adaadaasaa intala umaymaadhaa Zaynabaa binti Jahash fuusise. Zaydii kana nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam. Duuba kanarraa waan ka'e kana waan kana jijjiiruudhaaf nabiin rabbii maal godhere jarri lamaan kun Zaydii fi Zaydii fi Zaynabaa binti Jahash guyyaa tokko fadhiitiyyaan jarri kun wal didanii addaan yaa'uu jiraatanii. Zaynabaa binti Jahash anaa intala Qureeshii jettee mataatti ol qabatte. Isa kanaan ati gartee galte jettiin. Akka inni warra Qureeshiin ta'in inni if beeka. Duuba immoo ajaja rabbiitu isii tana gartee isii funyaan lafa rigee ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة آية بونان دركما فدت هيرمت ها هيرمت مالي جمتشو وجن كفلتو وجن ناتو وجن ايدو فولا بريدان هلالتو سنرتي رب آية بوسي فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كاجين جالجي جرحنا ولمت أرارسي زيد هي خوف جراتا انت لقرتي aram laal if birattiin nikaasii godha si fuudha jeen duuba rabbiin gaafa fuute duuba zaydiin kuni udcuuhum liaabaa'ihim jeen rabbiin laal zaydii arra if iyyaamte kana kan ummanni qureyshiidha ilma laal kalee gurbaa kana ilma barcumaa godhate arran talaa laal intala kenneefi deebi'ee fuudhi jedhanii akkasiin hin jenne akka balleessuu dandeessu dura mataa keetirraa nuutu si gargaara intala san fuudhi jedhee akkasitti dirqamatti zaynaba rabbiin arshii gubbaatti nikaah godhee isaaf allahu akbar akkanumatti nabiin rabbii deemee zaynabaatti galee duuba waan san irratti beekomsi cimaan aadaa hamtuu ummanni gartee qabu takka kunoo humna maal humna mangistii humna manguddoo waan adda addaatii wanni si gargaaru yoon jiraanne waan takka bakkarraa jijjiiruun ni jabaatti. akkasin nabiin keenya aadaa san jijjiire yaa obboleessa keenya har'ati nama beekumsa xiqqaa taate kanam tokko si wajjin jirre intaluma tanaaf maraattee haga har'aan ammaan tanaatti hoggu takka obboleessa guddaa hoggu takka obboleessa xiqqaa hoggu takka isi maalumaa si rakke. النبي ربي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم لا يا معشر الشباب من استطاع منكم البأت يا درققوتي نمني بويا جارتي بالفتشو دين ديس لا فوراجي نيهون دين ديسو انت لاو ديك ايه قناتي ماري سيفين كنوانو چودانا افرلو جتي كدات خوني مال مال تسرك مالو ما سيتنك هنگا اسي خدتي ماس امتو كوتيسي امالي دي بيتي ايانا غنا درفتو الرسلة فدي ربي تن المو لكو ربي سيخنو ملا أدو غرتي فوتي بجيج دوبا تناف جيجا أبالي سخينيا نتيقام خينياف والنسي دام يو غرتي غرسة خانو الرافو التوتات أبالي سخينيا رجي أه بكوان أكنا خيسا قلتي أرلبوتي تنا خراس دركادو آخيسا قلتو واني قسما خيسا خي وانهم تولا نبي ربي sababaa abuu xaalibiin du'arraa oole malee nabi keenya qaata ajjabte qureeshiin takkitti tana seenaan irraanfatiin duuba wanni siin jennu yaa obboleessa keenya wanni sii dhaamsisu fi bakkaataan kee warri kanaa yoo jiraate intala tana dafii dhiisii irraa harka dhiqadhu intala tana harka irraa dhiqadhu hamma ulamaa'ii fi humniti jabduun manguddoo gandaatii wajjii wal arkanii rakkoo gartee shayxaanni uumee jaahilli uume aadaa badduu tana jijjiiranu irraa harka dhiqadhu wallaala keetii wajjin namatti maqaan dheebiseentee lubbuutee gaagaa marra geessin lammeessa ammoo wanni hedduu nama laaleessu nama ajaa'ibsiisu fuudha dhiiftee intaluma takkittii tana malee naan dhalanne yetti yaaduun kee ni'imaa rabbii bal'oo dhiphisuun kee waan nama naasisu rabbii keetiin marihadhu fuudhatti jirjiri. sadeysa wanni siif yaan wanni siif dhaam jechoota obboleeysi guddaa fi xiqqaan siin jaan obsi ama tokko taa'e abbaan keenyaas ni qacaayila ni qaceelaa jedhanii sitti haasawan kanaan hin dagamin dubbii tana sammuutii keessaa baasi karaa gartee rabbii keetirratti hirkadhuu fuudhaatti jarjari namoota kana odoo eeydellee haga gartee amata siin jedhaniitti jaarsummaan sanilleen odoo qacalee diin qabate wanni diinii fi wanni gosa addaa beekadhu namni gosti gosa keessatti guddaadha waan takka of biraa jijjiiruu hin danda'u wanni ati irraanfachuu hin qabne manguddoo gosaatiitu abii xaalib shaadaa qabachuu dhoorkee gaafa nabiin keenya isaa sakaraata jiru itti dhaqee yaa gartee adeera kiyya mee takkaalleen salaatiin hin soommaniin takkittuma tanaan ji'naa jee ummanni mujrimoonni faasiqoonni kaafiroonni bira taa'an gurguddaa manguddoo akkamitti maammad dhengadda dhalee toba dhaloota isaa beeytu jecha akkamitti daandii abbaa kee abdulmuxalib gadhiifta jedhin akkasitti nabii keenya laalee ana alaa millati abdulmuxalib jeen abu xaalib akkasitti nabiin keenya booyee firra harkarraa dhiqate kun akkas nama godha garte wanni gartee manguddoo waliin qabdu akkanatti wal moohan. tanaaf jecha ilmiin diqqaatte ulamaa illee maqaa arrabsiti ilmiin diqqaatte diinillee wasakeessiti ilmiin diqqaatte da'awaarraa illee nama fageessiti tanaaf jecha biyyuma gartee ulamaa'iin kutaa adda addaa arraan tana alhamdulillah oromiyaan mufti qabdi itti aana qabdi si gala warra gartee murtii waa danda'u mangistii birattis ija qabu iyyannaa dandeettii qabu jira. amriin tuni sillaaltu waan akkanaarraa obboleessa keenya akka bagaattu wasiin jenna garte gabaabinaan. Meegaa haraa warra daddacha jaalalaa deebinee waan isaan ja'an obboleeyyan haa laallu. Akka jettu obboleettiin teenya takka dhageeffadhaame daddacha jaalalaati. Aniin tuni gartee gandaa intala kiristaanaati. Kiristaanumma irratti dhaladhe. Arrammoo rabbii kiyya fedhii rabbii kiyyaatiin islaamummattiin deebi. Shahaadaallee nama caalimaan na qabsiise namuma caalimaa santuu ni kaallee na godhe anaa fi abbaan mana kiyyaa hunduuba akka jaarsaa jaartiitti gammachuun jaalalaan ama lama wajjin jiraan odumaan guyyaa tokko gartee tiivii nuural hudaa kana dhaggeeffadhu wahuma dubbiiti ya rakkooti ya fakkaattu intalta kiristaanaa takka namni niqaa godhuu danda'u qaadii jechuun dhage gaafa kanaan duuba hoggaan oduu tana dhagee abbaa mana kiyyaatti oduu sana geessee waan akkanaati kunuu dhagahe hayyee naati waliin deemnee qaadii dheyne ni haa gartee haa sirreeffannuu hin jeen abbaan mana kiyyaatis nama qalbii laafu na jalaan dinne akkasumas deemnee wajjin qaadii dheyne qaadiin nu sirreesse gaafiin tiyya gaata ammaan tana dhaabbattu naaf inni amal lama wajjin jiraanne ni haan duraa sun akkamii. akkana jette obboleettiin keenya deebisaan yaan tala teenya ta duraati rabbuma kee tokkicha dhabamarraa si argamsiiseef galata galche ka dukkana kufriirraa si baasee si qaceelche akkasumatti karaa amantii teetii si deebise amantiirraa hin bahe amantii seene hin jilla yaanni kun afaan keetirraa hin bahin islaamummaan amantii ati ganamarra dhalatte islaamummaan amantii abbaan keenya aadam irratti uumame islaamummaan amantii rabbiin sagantaa tumee ulaagaa maqaas baasee inna diina cinda allaahi islaam jedhe islaamummaan diin waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu jedheeni duuba tanaaf jecha ta duraa wanni ati beekuu qabdu islaamummatti hin gallee islaamummumatee gartee ta duraan itti dhalatte sanitti deebite akkamittiin itti dhaladhe yoo jettu taate abbaan keenya aadam abbaa nama cufaa akka ta'e ni beekta aadam suni waaqeeffatamoo yahudamoo maali jiime nama gaafadhu kiristaanilleen tana numa beeka islaama yoo beekaa diidan malee ammoo ani gaafadhe kiristaan ammoo kiristaana nama juus arkiyan nama gartee islaamee duuba duuba tanaaf jecha abbaan keenya kan nutirraa uumannu nu cuftinu yahudaa fi nasaaraa waaqeffataa cufti abbaan keenya guddaan islaamumma irratti uumame tanaaf nabiin keenya illee nu ibsee alayhi salaatu wassalaam akka ilmaan namoota kanarraa dhalatan cuftinu islaamumma irra dhalatan akki je ergamaan rabbi kullu mawluudin yuuladu ala alfitra فإن أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني أو كما قال عليه الصلاة والسلام المون دلت شفت سجودا دلت لك على لا kiristaanaa fi yahudaas cufa mataan dhalatti sujuudaadha. Talammee isaadhaa kiristaanni maaliif ilmoo dhalatte mataskaana geessee bishaan itti biifa. Islaama dhalattee kiristaana deebisuufi. Tana bakki mee musliima dhala ilmoo dhalee masgiida geessee sheekha islaamummarra naa deebise nama lamaami addunyaa tana. addunyaa tana ameerikaa orobbaa aasiyaa ustaraaliyaa warra halkanii guyyaa dhaqii gaafadhu nama tokko barbaade. ilmoo islaamummarra dhalatte taadhaa fi abbaan muslima ta fuudhanii mataskaa masgiida geessanii sheeka islaamumman nuu deebi abadan maaliif islaamummarra dhalatte rabbiin ganamaan biise dhaadannaan namni islaamummaan dhaadatu takkitti hin tunna mana geessi duuba gabaabinaan yaa obboleettii teenya ta duraati ati amantii teetitti rabbiin si deebisuuf rabbii kee galatoonfadhu akkuma san ammallee jaarsa diin qabu rabbi sii kennu akkuma san ammallee nama caalimaan rabbi si geessee shaadaa si qabsiisee si heerumsiisu rabbii keetirratti rabbii keetiif galata galche. Obboleettii teenya akki gartee ati dhageessee ati hubatte qaadi jechuun namuma gartee mangistiin gootee keessee qofaa miti siyaa galu dura. ka mangistiin biyya mangistiin gootee jiru sanitti achinni kaa'eef godhu qabda. Biyya qaadiin biyya gartaa san keessattillee biyyuma qaadiin jiru keessattillee caalimni gartee culamaa'iin gurguddaan odoon gaa bakka ati jirtu an hin beeku akka abaduu akka abaduu siin hin jennetti kanummaan akka gartee amma ati himattu ka caalimaa ka jettu hundeen nikaansaa saxiiha. Waani gartee heeraa seera guuttattee yeroo ni kaasi godhu sheekni san ragaa siyaamee yoo diqqaate nam lama jiruun waanii maharii dubbatanii maharii si godhaniin waanii atilleen isa sheeka ni kaana godhi jettee isa wakkalatteen ni kaan kee sahee ammoo wannichi isin geeyse wahuma keeysan cimsiifatanii isin geeyse bakka tana keeysan ni kaakee ka duraa irrattillee rakkoon takkan jirtu warra kanatti waliin turu warra zalaalam wajjin jiraatu kadiin irratti wal gargaaru rabbiin isinaa godhuu siin jennaa obboleetti teenya. Xiyyannaa lammeessaati ta warra gartee riqicha sumnaati. warri dhaddachaa jaalalaati biqiltuu sunnaati miti. Akki jiru obboleessi keenya kun mee dubbii tana diqqaa guddaadhaan warri gartee keessaa bultii ijaartanii mana haadha manaa qabdan dubbii tana mee dhaggeeffadha. Obboleessi keenya kun akki jiru. Aniin kun hedduu iyyannallee hara keessan hin durfadhu har'a waan jabduu gara keessan nafite odeessi. Maaltu si rakke? Ani eegaan fuudhee yoon diqqaadhee amata lama warra kiyyaa wajjin. Intaltiin ani fuudhe tuni intala gartee warra kabajamaa warra beekamaa akkuma san warri isaanii kun isii barsiisanii intala gartee digirii guddoo qabdu. Duuba tanaaf jecha isiin hojii mangistii daleetti. Anillee gama kiyyaan gaan baradhe numaan baradhe yuunivarsiitii irraa hin beeku. Amma an amata lama gee hangaan hojii hojii barbaadaa jiru. Hojii takka duraan seeneetiin ture sharikaan tunni kasaarte. Ammoo nuti arraan tana yeroo amma isinitti dubbadhu kanatti nyaanni keenya dhugaatiin teenya huccuun teenya daarri keenya waa hundinuu raatiba takkaahuu mindaa jaartiin tiyya fudhattu hamma kiraa manaatti isumaatu kafala. Ani akkasumaanuu ganama bariitu dalagaa barbaaduuf hin baha anaaf ijaartiin tiyya hoggaan faxare waliin gabbaana isiin bakka hojii siit deemti anilleen karaa dalagaa barbaaduu ittiin deema mee dhaggeeffadha duuba yaa obboleessa keenya rakkoon tee maali rakkoon tiyya wanna gartee na hacuuce wanni gartee na yaachisee hedduu hirriiba na dhorkee gara kiyya na ciraa jiru kana baafachuus dadhabee na rakkee jira suni maali yoo jettan ta duraati haati mana kiyyaatuun guyyaa tokkollee arraadaanis na tuquu fi hamtuu takkallee irraa hin qabu gammachuu malee yoo yaada qabaadhellee akkaan iyyaani na gooti garuu wanni hedduu garaa na miidhaa jiru jaartiin tiyyatuun ganama hoggaa karaa dalagaa deemtu ganamuma jiru qaama dhiqatti huccuu huccuu kalee deemteen hin deemtu hogga deemtu waa hunda tolfattee akkas deemti. kun maal na agarsiise akka waan isiin tun amma duran heerumini takkaawu nama isii tana gartee eeggatu jira je'ee hangaan yaadu takka qalbiin tiyya na yaadaa jirti aboo isii tana isii tana waa nama ifii deemee makiinaallee fudhatee deemuu miti bakka hojiirraa shufeeraan dhufaa fi shufeeraan deemaani garuu isuma kana dalagaa deemtu tanaan hedduu isiidhaaf dadhabe namni isiidhaan deemuu kanaaf gaaf garii jala deemeeti mekka isiin tuni gabbayee faacina galee waa duuba dhaabbadhee akkaataa isiinti makiinaa seentuufi kana laal. Hoggaa ol seenterraayi walii kokkoflanii haasawaa haasawan. Akkuma san ammallee hanga karaa kana deemanis akkasii kun beekama. Achirraa hoggaa ol deebitees eega takka makiinaarraa mana bira buute gabbuutee takka dhaabbattee isatti deebitee waa waliin je'anii hoflanii akkasitti chawu je'anii addaan yaa'an. Duuba wanni kun addaan gartee garaa kiyya nama deeysee hedduu na laalise garuu gama isiitiif intalti tuni. Hoggaa dalagaa wajji manaa baanullee na waliin akhennitee bakka deemtu hoo jette isin na kenna. Takkaa arraa daamtuun nan tuyi. Takkaa waan gootullee natti hin himanne. Duuba tanaaf jecha yaada kanaan na harka jiraa mee maal yaa na yaaddanii ija obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya wanni wanni jennu siinis fakkaataa keetiifis durammoo ati akka ilma musliimaatti rabbii kee galatoonfadhu. Inshaa Allah atillee nama ibaadaa qabu jaartiin teetillee nama ibaadaa qabdu inshaa Allah rabbii kee galatoonfadhu. Intala sammuu qabdu intala barnootaan sirra guddoo ta saartifikeeta caalaa qabduun sitti hin dhaadanne. ani sii oli ati bar askara kiyya kasiin hin jenne tasin diqqeessine taan cufa sitti hin tufne ta gartee waan sii gootu sitti hin himanne ta akkanaa wajjin si wajji obsitu ta toltuu si yaaddu hin rakkatin hin dhibamin dalagaa harkattus harkatte dhabduus hujiin teenya nu geessi tasiin jettu rabbii kheyrii galata galche intalti tun namni beekuu qabdu hibatu min allah akkuma ja'anittu kennaa rabbiiti. Ammoo takka wanni beekuu qabdu yaa nama keenya yookaan aqlii qabaatu taale. namni arraan tana qabeenyaan jaartii fiitiif shufeera ta'u namni qabeenya isiitiin jaartii isiitiif ergannoo ta'u namni jaartii isiitiin jiraatu akka waan addunyaa irra hin jirre si qofa ittiin fudhatin michi garagalii firan dhabdu ameerikaa fi orobbaa fi bakka cufatti diimaa fi gurraachaa gidduu mee waan kana odeeffadhu obboleessa kiyya duuba duuba tanaaf jecha namni har'aan tana gartee haala ati jirtu kana jiru odoo beeyte kuni satirii rabbiiti intala tana harkattee jaartii godhattee isii wajjin jiraachuun laal mana kee keessatti sassaabbiin si sattareeti gabbaatee waa hatuurra gabbaatee nama kadhachuurra intalti intalti tun karaa cufaan dalleessii taate fuula bareedaan si wajji jiraattee wajji nyaattee wajji dhuyte kanaa wajjin mana kee keessan keessa dalii dulleen jiraachuun ni malti. waani ati manaa deemtu waani gartee isiinis deemtuun abadan dalayduu mana keessaa qabaachuun ni mala takkaa ilmoo sii geessee jirata mana kanaan dhaabbattu duuba atuu ragaa baatee fi takkaa waan naa goote natti ni himantuu jette ammoo tanis hin jennu rabbumaan narra beeka warri waan kana muuxannuu qabullee ni beeka arra odoo akka jirtutti warra keessan haadhaa abbaa keetiin raggaltee wallaahi isin baadhatan takkittii tana kabajaan qabdu takkittii taneef beeka. if dadhabdeeti dhiirummaadhaan dhiira taate eega bultii jaartee mana keenya nu deebita akkasuma intalti dhalaatis eega takka bultii jaarte mana haadha abbaa deebuu namni isii jaalatu hin jiru tanaaf wanni waa cufa si gala akkuma gartee sabni gariin juujan gartee manni fi hatti quufanii hatti dhuufanii janjan gartee dhabduus qabaattuus dhuuftuus mana kee feete akka feete keessatti taate arra ati sababa intala tana argachuutiin kabajamtee. mana kee keessa jiraatta ammoo ni'imaa rabbiin sitti oole tana intala tana sii kenne rabbiin kee si mokkoru jira wahuma isiin sii taatu kanaanuu ibaadaa rabbii godhi wahuma isiin sii taatu tanaan rabbii kee shakkari isiillee du'aa'ii godhii fi si galee hin irraanfatin mee kanarratti ibaadaa rabbii hanga dur irra jabeeyse ammoo wanni sedhaamman mee du'aa'ii guddisi quraana qara'u guddisi. ammoo hin affante jaartii teetan agartee tan namni makiinaan geessee galchuu tuni gartee hin affaa bareeddu hin affaa fokkattuu siin hin jennu nama imaana qabuutu si gala akka yeroo arraan tana irra hedduun kabiraa dhiisii nama gartee obboleeysa isaa tiruu jaartii isaa bira mana galchee gurfaa kennee fi kan fedhe inni imaltuu deemuu jira ka tokkollee suuqan ittiin dhagahamne jechuudha. Akkuma san ammallee ka obboleettii jaartii isaa mana galchee hulaa kennee fi isiintu mana kana keessa wajjin galanii jira. Kaana gurtoo wanni gartee dachii fasaadee sababaa kanaan diqaalaa meeqaa zinaa meeqaa argamti sababaa rahimummaatiin namni gartee walitti maxxanu. Duuba tanaaf jecha ati immoo intalti tuni si sattartee waani gartee sattaramtee jiraattu mana kee keessatti rabbii kee galateeffadhu wanni immoo beekuu qabdu namni kun karaa kana deemutti mara teessee jaartii ta'e namtichi kun tolfattee deemti isaatu zinaatti godhaa habiraa jira kan keessatti uumaa jiru shayxaana akkasuma qabadhu takkaawuu hijibaa tuftee haasida gartee jaartii ta'e tanaaf hinaafee akka atiin tuni atiin kun hiitu kabiraalleen kawaan kana sitti odeessu jiraachuun ni mala rabbumaatuun unurra beeka. Si galee wanni immoo gartaa namni makiinaa takka keessa waliin deemu waliin shufeerri bakka cufatti ni haasa'u. Dhalaa cufaan makiinaan deema namni deemu kun cufti zinuma godha yoo jette makiinaa keessatti suni maraatu. Ammoo tagartee makiinaa irraa buutee namni kun dhaabbatee diqqoo gartee waliin haasawan jechuun. waan jaalalaa qofatti illee fudhatin namni gartee waan takka ta dubbataa deemu hara hojiitiis wajji haasa'uun bada garuu ammoo nuti wanni siin jennu hamma nasihaa si yaannu tokkoffatti dhagee obboleessa keenya. Jaartii jaartiin tiyatuun na jaalatti anis nin jaaladha jaalala qabdu jaartii teetiif mul'ifadhu hinaaffa isii qabdus akka jibbansaatiin akka koflaatti. barqa yaa maarree teenya jedhanii tun babbar cinaa dadhawanii jaalalaan sii qabuufin amma hoggaa nama kadhate ati namni makiinaan si geessu kana bar'aan siifiin hinaafa bakka namni si geessu bar'aan oduun gartee if cinaa si kaayee ani kana dalagaa si geeffadheefin akkanatti isaa hinaafa keeysaa hoggaati makiinaarraa gabbuute laal akkuma hoflaajisaa akka waa gartee hinaaffaa namaa maraatuudhaan hinaaffaa sheexaanaatiin haasa'u oduun tahin hinaaffaa xikmaatiin haasawi barsiidhaa hoggaati akkasitti gaaf gariifaa sheexaanni bar dura jala deemiiti makiinaa fudhu bakka isaan dhaqanfaa laalin hanjaa. tanaaf jechamee kana keessatti talammeessaa wanni godhuu qabdu isuma tanatti irkadhu rabbii gaditti dalagaa naa barbaadi jiin achuma keessa dalagaa barbaaddadhu inshaallah rabbiis kadhadhu tan namni irraa deeme illee taatu rabbiin sii kennuun mara isiin jaartiin tee xarabeessaa gubbaa ta'e seeta hojjattu yoo taate saba ofaa tuurallee yoo murte beekumsa waanuma qabdaa beekadhu haga dandeeysutti isii tanaan dhugaaniif keessaa bahii dalagaa naa barbaadi jiru. Akkasitti yoo rabbiin dalagaa si hire isaanii wajjin makiinaa horta ati shofeera cinaa teessa jaartiin isin duuba teessa karaa laafinaatiin rabbiin keessi fure waan kanatti jabaadhuun siin jedha. Tasadeessaati halkayyee halkanii guyyaa fittiin rafin rabbii kee kadhadhu yaa rabbii kiyya dalagaa laal akka jaartiin tiyya hojjattee hurkaasiitiin jiru na agarta. akkaan waan kana dadhabadhe an immoo isiillee waan an dadhabne an dhiira ta'u wajjin isiin nana faqu ati arrijaalu qawwaamuu nanuun jette ammoo sadarkaa kanaan jira yaa rabbii kajaartii isaa bulfatee na faqatu yaa rabbii kiyya na godhi jiiti rabbii kee kadhadhu dalagaa akka qabdu tadiin sin dhorkine tagartee kheyriitti hojjettu rabbiin si haa kennu nutillee gama keenyaa rabbi si haa kadhannu insha allahu ta'ala milkii sirraa dhageenya hamma gartee deebii deebisa akkanaatti walitti deebinu salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa doktor Luwaawul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu. amma gama gaachana islaamaa tarkaanfanna.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu.
Gaachana Islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Galma ulamaa.
Bara durii qaroomina Asteek jedhamutu ture. Har'aan tana qaroominni kun qaroomina bara durii jedhameetii mana barumsaa keessatti akka ajaa'ibaatti barsiifama. Hamma murtaa'een akka bara saniitiif waan ajaa'ibaa hedduu dalaganii addunyaaf gumaachanii jiran. Haa ta'u malee gama biraatiin wantoota akkaan nama qaanfachiisanii fi sodaachisan hedduus ni qaba. Qaroomina uummanni kun ittiin beekamu keessaa inni tokko amantiidha. Akka amantii kanaatti gooftaan warra kanaa kan tilaalook jedhamee waamamutu jira. Gooftaan kun yeroo hundaa ilmi namaa akka isaaf wareegamu barbaada. Yoo gooftaa kanaaf akka wareegaatti ilmi namaa hin qalaminii roobni ni dhaabbata. Roobni dhabamuun ammoo midhaan dhabamuudha. Kanaafuu gooftaa kanaaf wareeguun dirqama amantii jedhu qaban. Gooftaan tilaalook jedhamu kun addatti wareega ijoollee xixiqqoo barbaada. Ammoo dachii dhiiga qofaan jiisuun gahaa miti. Dhiiga isaaniitiin cinatti tilaalook imimmaan ijoollee kanaatis ni barbaada. Kanaafuu dura irratti ijoolleen sirriitti booyuu qaban. Ijoolleen booyuu yoo didan namni wareegu sun akka ijoolleen boottuuf jecha ilkaan isaanii yookaan ammoo qeensa isaanii irraa buqqisa. Haala saniin ijoolleen haalaan dhukkubsattee akka boottu godhama. San booda qalaman. Amantii Hinduu keessattis wareegni fokkataan ibsame tokko ni jira. Wareega kitaaba isaanii keessatti ibsame kana Hooggantoonni amantichaa gara lugaa biraatti hiikuudhaaf hayyamamuu ta'uu didanii turan. Booda irratti garuu warroonni lixaa wareega sodaachisaa fi rifachiisaa veedaa keessatti ibsame kana guutuu isaa hiikanii addunyaaf dhiheessanii jiran. Wareegni kun Ashvaameedaa jedhama. Waan kitaaba kana keessatti ibsame dubbachuun nama rifachiisa. Haga danda'ameen waan akkanaa ijoollee irraa fageessuu barbaachisa. Wareegni kun farda ukkaamsanii ajjeesuudhaan jalqaba. san booda mootichaa fi niitoleen isaa afur farda du'e kanarra naanna'aa waan amantiin isaanii isaan ajajuun gooftaa isaanii faarsan. Hooggantuun niitolee farda san akka ajaa'ibaatti faarsiti. Farda du'ee ciisu san irra naanna'aa madda gammachuu caayaa dahannoo jedhaa faarsiti. Du'a isaatiin abbaa warraa isii ta'uu isaatis raqa du'ee ciisu sanitti himti. Eega sirni kun raawwateen booda hooggantuun sun farda san cinaa gadi ciisti. San booda uffata irra dhahan. Wanti itti aanu farda san waliin walqunnamtii saalaa raawwatuudha. Yaa farda sanyii keetti dhangalaasi jedhaa kadhatti. Mootichi yookaan abbaan warraa isiitis yaa farda sanyii keetti dhangalaasi jedhaa kadhata. Dubartiin sun halkan guutuu achuma bulti. Akka amantii isaaniitti gooftaan isaanii samii bu'ee farda du'e san keessa seenee dubartii tana waliin wal qunnama. Akkasitti sanyiin mootichaa itti fufa jedhamee amanama. Manneen amantii hinduu irratti haalli kun bifa suuraatiin gidaara mana amantichaa irratti bocamee argama. Namoonni waa'ee amantii qajeelatti hin hubanne osoo waan akkanaa argan amantiin hundinuu wal fakkaataadha jechaa haasawan. Amantii ijoollee xixiqqoo boochisaa wareeguu fi farda waliin waan fokkataa raawwatu waliin amantii hunda walitti qabanii waamuun ulfaataadha. Wanti amma isinii dhiheessine kun waan akkaan nama rifachiisuudha. Haa ta'u malee dhugaa tokko ifatti baasee nutti mul'isa. Amantiin ijoollee xixiqqoo boochisaa ajjeesuu fi bineensota waliin waan fokkataa raawwatu cufti maddi isaanii shirkiidha. Warri shirkii dalagu maaf wantoota fokkatoo akkanaa keessa seene laata? Amantiiwwan dachii kanarra jiran keessaa wanti akka islaamummaa shirkii fi dalagaa warra shirkii hammeessee balaaleffate hin jiru. Amantiin biroo shirkii irratti ejjennoon isaanii jabaa miti. Islaamummaan hammeenya dachii kanarratti dalagamu keessaa inni irra hamaa shirkii akka ta'e barsiisa. Akkasumas dalagaa dachii kanarra jiru keessaa inni irra gaarii fi filatamaan tawhiida yookaan rabbii tokkicha qofatti haqaan amanuu fi isa qofa qulqulleessanii gabbaruu akka ta'e ibsa. Kanaafuu islaamummaa keessatti shirkiin jibbamee wantoota fokkatu amma isinii eerre kana arguu dhabne. Warra biraa biratti garuu shirkiin akka waan salphaatti ilaalama. Inumaa hunduu shirkii ni jajjabeessu. Kanaaf namoonni salphatti ilaalcha isaaniitiin dhiibamaa hamtuu gurraaf ulfaattu dalagan. Gooftaawwan hedduu walitti qabanii gabbaruun maaliif sirrii ta'uu dhabe? Gama biraatiin gooftaa tokko qofa gabbaruun maaltu sirrii godhe? Ammaan tana addunyaa shirkii keessa akkaan cuubamte keessa jirra. Warroonni addunyaa irratti amantiin hundi tokkuma jedhanii dubbatan garaagarummaan amantiilee tawhiida barsiisan kanneen akka islaamummaa fi kanneen shirkii barsiisan kanneen akka hinduu fi budhistii jidduu jiru yoo ibsan musliimoonni sanama masjiida keessaa qabaachuu dhabuu isaaniiti. Warri kun ammoo suuraawwan babbareedoodhaan faayamuu isaaniiti malee hunduu tokkuma jedhan. Kun ilaalcha dogongoraa fi sirrii hin taanedha. Akka qorannooleen garaagaraa mul'isanitti gooftaa dhugaa tokkotti amanuu fi gooftaawwan hedduu kan ofii tolfattetti amanuun xiinsammuu kee irratti dhiibbaa mataa isaa qaba. Musliimoonni gooftaa tokkicha kan hunda danda'aa ta'etti amanu. Gooftaan dhugaa kun isa ilma namaa fi waan cufa uumeedha. Gooftaa tokkicha kanatu ija waa ittiin argu isaaf kenne. Gooftaa tokkicha kanatu gurra ittiin dhagahu isaa kenne. Isatu onnee dhiiga qaama keessa facaasaa akka jiraatu isa gargaartu isaa tolche. Akka waliigalaatti riizqii ittiin jiraatus gooftaa tokkicha kanatu isaa kenne. Haala kanaan hubachuun gooftaa fi ilma namaa jidduutti walitti dhufeenyi sirrii ta'ee fi ifa ta'e akka jiraatu isa taasisa. Walitti dhufeenyi kun kan jaalala irratti hundaa'ee fi rabbii tokkicha san qofa galatoonfachuu irratti kan bu'uuraweedha. Gabrichi kun eenyuun galatoonfatu akka qabu ni beeka. Waan argateef waan amma qabuuf sadarkaan inni dhaqqabe hundi hayyama rabbii tokkichaa sanii akka ta'e beeka. Namoonni wanti hundi gooftaa hunda danda'aa ta'e tokko irraa dhufuu isaa yoo beekan xiyyeeffannaan isaanii gooftaa tokkicha san ta'a. Ibaadaa isaaniitis qajeelatti isaaf qofa godhan. Kun ammoo uumamumaan rabbi wajjin walitti dhufeenya gaarii akka qabaatan isaan taasisa. Namoonni gariin amantiin hundi akkanuma jedhanii dubbatu. Kun soba adiidha. Amantii hunda keessatti wanti akkanaa hin jiru. Kun kijiba warra shirkii keessa jiruuti. Akka warra shirkii keessa cuuphameetti gooftaan tokko qofti jireenya ilma namaa keessatti qooda addatti hin qabu. Soorata isin soorattaniif, qilleensa argattaniif, tartiiba hawaa keessaa aduu baasee seensisuu keessatti qooda kan qabu rabbii tokkichaa miti jedhan. Tokkichi waan kana hunda godhuu hin danda'u dalagaa walii qoodanii hojjetan jedhanii amanu. Warra shirkii biratti gooftaaleen hundi gooftota gandaati. Dandeettiin isaaniitis ganduma sanitti kan rarra'eedha. Gooftaalee lagaattu jira. Gooftaan samiitis addatti jira. Maatii tokkoofis addatti gooftaa biraattu jira. Kunniin gooftota salphoo kan waa takkallee godhuu hin dandeenyedha. Saba keenya yoo ta'e malee gooftaa kana sabni biraa gabbaruu hin danda'u jedhanii kophatti qabatu. Gooftoonni warra shirkiidhaa hiyyummaa irraa kan ka'e soorata sooratanuu hin qaban. Soorataa fi dhiiga bifa wareegaatiin gabroottan irraa argatu. Namoonnis dhiigaa fi aannan fidaa dhagaa homaa godhuu hin dandeenye gubbatti dhangalaasan. Shirkii keessatti gooftonni hundi haala jechuu danda'amutti hamtuu baay'atan. Fakkeenyaaf gooftaan bishaanii akka doonii keessan hin garagalchineef wareega isaaf kennitan gooftaa kanneen irraa bu'aa argachuuf jechaa miti kan gabbartan akka hammeenyi isaanii isin hin tuqneef ofirraa dhorkuuf jecha isaanii bitamtan gooftaa akkanaa akkamitti jaalachuun danda'ama akkamitti isa galatoonfattu inumaa carraan bal'aan jiru gooftaa akkanaa jibbuudha amantiileen shirkii irratti hundaa'an yeroo hedduu fokkinna irratti rarra'an warra tawhiida qulqullummaa jaalatan irraa haalaan faallaa jiran warra tawhiidaa biratti gabroonni rabbii isaanii galatoonfachuu fi jaalachuun cinatti ni kabaju ni sodaatu rabbii hunda danda'aa namaa fi waan cufa uumee hawaa kana to'atutti amanuun kun akka isaaf gadi jettuu fi taqwaa yookaan sodaa isaa qabaattu si taasisa kun uumamaan waan ilmi namaa qabuudha hundi keenya hooggantootaa fi warroota humna qaban ni sodaanna ni kabajna nu miidhuu yookaan nu fayyaduu akka danda'an waan beeknuuf sodaanna kanaaf amantiin tawhiidaa akka rabbi sodaattu barsiisa gooftaan itti amantu sun hunda danda'aa ta'uu isaa yoo beekte ni sodaatta humnaa fi aangoo isaatiif bitamtee isaaf gadi jetta gooftaa dhugaa akka ta'e waan beektuuf isaaf of kennitee waan inni si ajaje cufaan isa gabbarta sodaan rabbiif qabnu sodaa kabajaati sodaa jaalalaati wanti kun haala kamiinuu warra shirkii bira hin jiru gooftaan hunda danda'aa ta'ee kan humna qabuu fi kan hunda sodaachisuu danda'u warra shirkii bira hin jiru warra kana biratti aangoon gooftota gara garaa biratti qoqqoodamaadha gooftonni gariin dadhaboo ta'u irraa kan ka'e namootaaf maallaqaan bitamuu danda'u namoonni gariinis gooftaa saniif gubboo kennaa waan barbaadan gaafatu gariin ammoo akkana yoo naa hin goone akkana si hin godhu jechaa gooftaa san sodaachisan gooftaa dadhabaa fi humna hin qabne kan akkanaa namni sodaatuu fi isaa bitamuu hin jiraatu amantiin shirkiin guutame kun akhlaaqa hordoftootaa balleessa gooftaa isaanii waan hin sodaanneef waan barbaadan akka ofii fedhanitti hojjetu
egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما